inzamba inzambi irasamirana
amakuru na jean marie ndabashinze
turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya mirongo irindwi imyandagano umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na kane inshuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira radiyo inzamba agateka kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho muherereye ubu ni wa mwanya w'amakuru mu kirundi mwateguriwe na radiyo inzamba agateka kawe reka tuyahereye ku ngingo nkuru nkuru ziyagize abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD babandanya kuvugwa mu itozwa ry'amafaranga yo guterera uwo mugambwe mu matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu mu ntara zitandukanye abandi bidoga nabo mu ntara ya Cibitoke ariko haratozwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi icumi mu bikorera utwabo hamwe n'ibihumbi bibiri ku rugo ingendo banegura bakavuga yuko iriko isongera isibe kuko bari basanzwe bari mu bukene ntangere abakozi bakorera mu gisata cy'amagara y'abantu ariko badafitaniye amasezerano y'akazi n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu barahagaritswe umutima uhagaze n'ingingo yafashwe n'ubushikiranganji yo kubanganisha imishahara n'abahembwa n'ubushikiranganji bw'abakozi ba leta itigeze ija mu ngiro kuva ifashwe haraheze imyaka y'ababa itatu muraza kubikurikira muri ano makuru mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi y'induta muri tanzania habandanya kuvugwa umutekano muke uterwa n'umurundi yigira impunzi ariko akorana n'urwego rw'iperereza rwa tanzania n'urw'uburundi uwo muntu ngo ari mu bama bafatirishije impunzi hadakurikijwe amategeko izo mpunzi zigasaba ishyirahamwe haser ko uyu muntu yokugwa muri iyo kambi y'impunzi reka nsubire ndabifurize ikaze mu kanya nidonido ry'ano makuru urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza iradiyo inzamba agateka kawe ni kuri wezi itatu akaburungu inzamba akaburungu org ano makuru tuyahereye mu gisata ca politike abanyagihugu mu ntara ya cibitoki baridogera abanywanyi b'umugambwe cndd-fdd ko bariko barabaka ku nguvu amafaranga bavuga ko ari y'intererano y'amatora yimirije mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu abanyagihugu bakavuga ko batumva ingene bategekwa gutanga ayo mafaranga kandi bose batava mu mugambwe cndd-fdd bavuga kandi ko ivyo bije gusongera isibe kuko bari basanzwe bari mu bukene ubukene ntangere bagasaba leta yuko yobihagarika inkuru tubaza alexandrine keza amakuru ava muri iyo ntara ya cibitoke atumenyesha ko abanywanyi b'umugambwe cndd-fdd baca ku nzu ku nzu mu mabutike no mu masoko batoza ayo mafaranga ku nguvu ku nzu imwe imwe yose batoza amafaranga ari hagati y'ibihumbi bibiri na bitanu mu mabutike no mu masoko naho umudandaza wese ngo abwirizwa gutanga hagati y'amafaranga ibihumbi bitanu n'ibihumbi icumi abakozi ba leta n'abikorera utwabo nabo ngo batanga ayarenga ibihumbi icumi nk'uko ayo makuru abandanya bitumenyesha abanyagihugu bo muri iyo ntara bavuga ko batumva ingene bategekwa gutanga ayo mafaranga ku nguvu kandi benshi batari no muri uwo mugambwe babona ko ibyo bizotuma n'ubukene bari bafise bubica gusumba irenze gutoza amahera buri muhana buri butike buri iki bidushikanye ahantu turi mu bukene butagira izina umugambwe nawo uriho ubutegetsi tudutezurirana kandi tubikure ibintu byose byaraturutse none ubonaho binjijemo ibyo guterera amatora ngo agiye kubana ukuri muri burane baza bafise ibitazi bicafyeko idarapo ry'umugambwe handitseko ngo intererano atwebwe bantu nikora cyangwa abantu basanzwe ni ibihumbi bibiri gushika kuri bitanu mu isoko ibihumbi bitanu ku icumi abafite ubuzi bwabo bwa leta bikorera ibyabo bobo ntibavuga kandi rero ntubigira ubishaka ubigera ku ngufu ushaka uri mu mugambi ushaka utari mu mugambi abo banyagihugu basaba leta gukora ibishoboka byose kugira ngo imigambwe ishobore kwitegurira amatora yimirije itabanje kununuza abanyagihugu basanzwe bigorewe twebwe n'ukuri twasaba ibirehe ibyoroshe cyangwa umuntu ashaka ni ukuri cyangwa barabizi n'inzira babicisha tubihagurukira biciro gukora bihagarare nayo handi ni ukuri ashaka kutubohera amaboko umugongo ashaka kutwirukana muri iki gihugu hari n'igihe nambe gitwe cyatugiyosera none iki gihugu ni icy'iwacu turabarundi cyane none mu bindi bihugu abaterera imigambwe bayiterera batayivamo cyangwa n'ubwo baba bayivamo baterera ku ngufu ntaterera ushaka kubera iyo myidogo y'abanyagihugu uruganda rwa radiyo nzamagateka kawe twarondeye abategetsi b'intara n'abaserukira uwo mugambwe sendede fdd kugira bagire icyo babivuze ko ariko ntitwashoboye kubaronka alexandrine keza tumukengurukire abakozi bakorera mu gisata cy'amagara y'abantu baridoga ko ingingo yafashwe n'ubushikiranganji yo kubanganiriza imishahara n'abahembwa n'ubushikiranganji bw'abakozi ba leta itigeze ijya mu ngiro kuva ifashwe haraheze imyaka irenga ibiri abarongoye ubuzi ngo banka kuyishyira mu ngiro kandi amafaranga atabuze ni mu gihe bihutira kubaha amafaranga y'agaciro kabute bita prime kuko ari nabo biha menshi benshi aho gutunganiriza abo barongoye ku bw'abo bakozi basanzwe bakora muri ico gisata ariko badafitaniye amasezerano y'akazi n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu iryo tegeko nshikiranganji ngo ntiryigeze ryubahirizwa ahatari hake olivia gakima haba ku bakozi bavura ku nzego zose canke abafasha mu bindi bikorwa by'ubuhinga baridoga ko iryo tegeko ribadugiriza imishahara ritaraja mu ngiro kuva ryaterwa kw'igikumu n'ubushikiranganji iryo tegeko rikaba rivuga ko abakozi banganya impamyabushobozi bakora muri ico gisata baronswa amafaranga y'umushahara angana kuva batanguye akazi abo bakozi bavuga ko iryo tegeko ryanse kuja mu ngiro kubera ukwikunda kw'abarongoye amavuriro n'ibitaro aho bagasigura ko aho kubaha ayo mafaranga barikurirwa n'iryo tegeko nshikiranganji bo bahitamo kubaha ico bita agahimbazamunsi ariyo bita prime ako rero ngo gatwara amafaranga aharurwa mu mamiliyoni ku kwezi ku kwezi indongozi rero ngo zo zikaba zironka menshi muri ayo mafaranga abo bakozi bakavuga mu gihe usanga ari na bake cyane ku mavuriro cyangwa ibitaro ngo icari kwihutirwa ntikwara ukugabura ubushiruka bute ahubwo ko bubakwiriza agashahara ariko gafatirwa ko haba mu gusaba ingurane muri za banki nabo biteza imbere cyangwa mu kubategekaniriza akazoza abandi bagirizwa n'abo bakozi n'abarongoye amasendika avugira abakozi abo nabone ngo kubera basanzwe bose bafitanye amasezerano n'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bashimye kwigumiriza ibanga kuko bahembwa umushahara ukwiye bakongera bakagabura ka gashiru kabute bagasaba umushikiranganji w'amagara y'abantu gutegeka abarongoye ubuvuzi mu ntara kugira bashyire mu ngiro iryo tegeko ririko rikwiza imyaka itatu bamwe mu barongoye amashirahamwe y'abakozi mu gisata c'ubuvuzi nabone bavuga ko iryo shirwa mu ngiro riva ku kudashaka kw'abarongoye ibisata bitandukanye mu ntara kuko ataburiro canke ibitaro vyonanirwa na rijya bene abo bakozi bataba ari na benshi mu barongoye ubuvuzi bo bavuga ko igituma iryo tegeko nshikiranganje ritaraja mu ngiro ari uko hari amavuriro atoshobora guhemba abakozi naho bemeza ko atari benshi Olivia Gakima nawe tumukengurukire mu kanya makuru tuyabandandiriza mu gisata c'ubutunzi
inzamba ibiciro by'ibikoresho byo kubaka byaraduze ku rugero rudasanzwe mu ntara ya ruyigi muri aya mezi abiri ashize akarorero n'isima ihingurwa n'ishyirahamwe buseko aho umufuko wahora ku bihumbi mirongo itatu n'umunani n'amajana atanu ubu usigaye ugurwa ibihumbi mirongo itandatu abanyagihugu bavuga ko ibyo byose byatanguye kuyangara kuva aho igitoro kiburiye kuko ngo ababidandaza bavuga ko mu kubyunguruza bariha amafaranga menshi basaba leta kubahiriza amategeko kuko abadandaza basigaye baduza ibiciro uko bishakiye n'inkuru tubaza edi claude ni natwe abanyagihugu bavuga ko ibonekeza akajagari mu kuduza ibiciro kandi ko bituruka ku ibura ry'igitoro mu kunguruza ivyo bikoresho abadandaza bakoresha igitoro baguze kuri magendu ico naco kikaba kibazimba cane ngo hagukora bahomba bemera kuduza ibiciro umwe muri bo aravuga uko ibiciro byifashe ku bikoresho bimwe bimwe byaraturutse ku biro biteye ubwoba aho ibikoresho by'isiba igurwa hano mu burundi rawuseko aho isiba yahora igurwa ibihumbi mirongo itatu n'umunani n'amajana y'amajana atanu buri ibipimo mirongo itandatu mufuka umwe hariho isima yitwa dangote iva muri tanzania iyo igeze ku bihumbi mirongo irindwi na bitanu urumva irati cyangwa ibihumbi mirongo ibiri na bitatu cumi n'umunani kuduga gatoyi ubu rigeze ku bihumbi mirongo ine na bitanu by'ukuri n'akamaramanza ibyo byose bavuga yuko biduga kubera igiciro cy'igitoro cyane kitaboneka cyazakirwa kuri magenda kuko igitoro nubwo kitaboneka ku mapompe kuri kimwe bita magenda masheruwa kiraboneka aho usanga rya cupa rya kinju kimwe kiba iri kimwe n'inusu rigurwa igihumbi ibihumbi mirongo itatu bazana ibyo bikoresho bashavuga yuko kubera bibabishikana aho babitugenda kuri dandarinda bizinze basigura bavuga yuko ari kubera ibitoro byadunze bagaca baduda ibyo biciro basaba abategetsi kugenzura ibiciro kugira ngo akajagari kibonekeza muri ibyo biciro gahagarare kuri turasanze turatakamiye leta nirabe basi itume ishema amategeko harimwo n'ordre ko umuntu wese ubu atagaza uko abyumva urumva ufise umufuko w'isima ufise ku bintu mirongo umunani uragura cyangwa ukaneka akubwira yuko nawe yawurose ku muzimbe ko yabushikiriye ku muzimbe turasabye mu by'ukuri leta ifate mu ntoke ibi bibazo by'ubutunzi kugira ngo n'ukuri ubwenegihugu twebwe bato bato tubikorwa mu buhorero byiri rusange n'abayatumva bavuga yuko igihugu cyifashe ko ari igihugu giteye imbere kuko kiratera imbere kubu igihugu cy'ipanze gihagaze neza turasabye by'ukuri ibyo bintu barabe ingene babihagarika babishyire mu rutonde uruganda rwa radiyo izamba agateka kawe twarondebura amatara w'intara ya ruyigi tabu emeransiene kugira ngo agire icyo bivuze ko ariko twamukenye edi claude ninahazwe arakenuye mu gisata cy'ateka k'impunzi impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi y'induta iri mu gihugu cya tanzania ziratewe umutima uhagaze n'umurundi yigira impunzi ariko akorana n'urwego rw'iperereza rya tanzania n'iry'uburundi izo mpunzi zikavuga ko uyu murundi asanzwe yiyemerera ko akorana na leta y'uburundi kandi ko ashobora gufatisha umuntu wese mu gihe cyose abishatse izo mpunzi zigasaba ishyirahamwe haseri k'uyo muntu yo kugwa muri iyo kambi y'impunzi ibyo nibyo tubibaze josephine jones nkunzimana uyu murundi avugwa mu bikorwa by'iterabwoba mu ikambi ya nduta azwi ku izina rya dorisi abarundi bahungiye muri iyo kambi bakavuga ko uyu murundi asanzwe agendana n'abakozi b'iperereza ba leta ya tanzania umwe mu barundi bahungiye muri iyo kambi asigura ko uyu dorisi afatishwa umuntu wese bafite ibyo badahuriza ko muri zone ya cumi na kabiri biriya ijana na mirongo irindwi na rimwe akaba abisubije mu gufatisha impunzi aganiriza ko dukorana n'abarwayi ubu rero urumva arabyivugira nawe nyine avuga yuko we ntabamukora ko avugana n'abantu bakomeye mu iperereza ryaba igitanzaniya cyangwa iry'uburundi akavuga we ko ashobora no gutelefona asubima imbasi atwara igisata cy'impunzi umushinga w'intwara hagati mu gihugu ko rero ari umuntu akomeye ko umuntu wamusinye ko ari nk'akantu asonda bakasha baza bakamutora byabivuga kandi arabishyira mu ngiro rero mu ngiro birahagaritse cyane umutima impunzi kubera ko abantu bose baguma bibaza ko aribo bashikiriwe bashobora gufatwa izo mpunzi zivuga ko uyu murundi asanzwe yiyemera kandi ko akorana n'abarongoye leta y'uburundi cyo kimwe n'iperereza izo mpunzi zigasaba ishyirahamwe ACR kugira kwirukana uyu murundi yagirizwa iterabwoba aravuga ko ari umuntu akomeye cyane yaje mu mabishi Burundi ashobora kwinjira mu biro by'umukuru w'igihugu atangorane urabona yuko ari umuntu uzotera ingorane ariko aratera ingorane rero tugasaba polisi tugasaba leta ya tanzania uwo muntu bamukure ko azana bakwegera kuko nta kintu na kimwe ariko arabafasha azobakwegera tugasaba hasi ahubwo ku rwego rw'isi kubijyana ugashyiramo ukuboko kugira ngo abantu nk'aba barumarwa ko nakora ari umwe korana n'izindi mpunzi zikorana ubwo bubisha tugasaba n'abandi bahana agateka kazira mu hirya no hino ko bafasha kugira ngo uwo muntu ahagarike ave mu bantu konona ubuzima bw'impunzi zari zisanzwe zimerewe nabi kuri ibyo uruganda rwa radiyo yinzamo agateka kawe ntiturashobora kuronka yaba uwo yagirizwa cyo kimwe n'abarongoye ikambi ya nduta kugira bagire icyo babivuze ko
ni kuri iyo nkuru twateguriwe na josephine jones nkunzimana turangirije ko ano makuru twari ko turashikiriza shimire mwebwe mwese mwarimu yeteze amatwi nawe ubutaha